hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video hmm my people tinubu don't finally speak oh tinubu don't finally break the table leg hmm tinubu they let us they understand say 2023 oh saying go become president I know say tinubu new go visit um, Aláàfin of Ọ̀yọ́ for im palace Aláàfin of Ọ̀yọ́ sit down why Tinubu too sit down uh, Aláàfin Ọ̀yọ́ sit down Tinubu stand dey talk say he go become president for 2023 He say the people wey be say dem dey insult the elders He say make dem remember say dem sef go grow one day o oh. he say but all these people wey go grow one day dem sef go become president but just say he go become president before those one those youths become president and if they talk the people wey dey match people face they go You see, what about they will come become president They will come pursue him comot for town He say no possible He say him tinubu bola ahmed tinubu say he go become president for 2023 and a lot of his supporters support why while alaafin for oyo too pray for him? use prayer to see, escort am say tinubu 2023 after buhari comot Now you be the next turn wey we say you go become president e dey let nigerian youth they understand they go grow hold like him o but they go become president o oh. e say e bola ahmed tinubu go fair become president for 2023 before the nigerian youth go become think about to become president so now wey we say tinubu don't dey travel from one state to another, and e dey let us understand say anything wey e take na im go give am na im go give because just to achieve that position just to dey for that position to become president for 2023 my people, i go like make una watch the video of tinubu where tinubu for come outside wey be say e dey talk for lafiya for your palace wey a lot of people dey hail am even when e talk, say the people wey be say the nigeria youth go grow but They go become president o, oh. but he go first become president before they become president. And all of them laugh for the matter. And all of them, they scream, they follow am. So my people go like make gonna watch the video of Tinubu where he stand close to Alaafin for Oyo, where it said Nigeria you say, no matter how the haters do, he, Tinubu, go become president for 2023. Say na he be the next one. If he can stand for people to become president, wey be say people wey become governor today for lagos state many states wey don support dem it is his own turn for di yoruba youth di nigeria youth make dem vote for am so my pipo make i leave una make una watch di video before i come back to come talk to una. nǹkan gbàlagbà di president tẹ bá di president nǹkan ẹ fẹ́ wọlé ẹlẹ́yìn náà dàgbà ẹ̀yin náà dàgbà o ẹ̀ di president ọ̀bọ̀dùn yà kọ́ ju tèmi náà. nǹkan gbàlagbà láyè kọjá láì tí ì di president tẹ bá di president nǹkan wọn ẹgbẹ́ wọlé wà gbòòrò ẹgbẹ́ yìí náà dàgbà ẹ̀yin náà dàgbà o ẹ di president ọbọdùn yà kọjú tèmi náà. pipo hope una don hear wetin tinubu talk my pipo una don see say tinubu really mean business say this 2023 before any nigeria youth go cement say dem wan even become president say e dey cause a lot of youth dey talk say make dem let nigeria youth become president na so buhari give us excuse that time o oh. e say nigeria youth dem fit become president but after im don go for the second time now oga bubu don go for the second time tinubu say e wan go now the youth say that they are turn na tinubu tok say ona go grow older o ona go become president o but after him become president and many people they smile over the matter, dem they laugh over the matter. They feel say wetin tinubu talk, it's normal tin What are they e funny to them? i no understand tinubu they let them dey understand say they want nigerian youth to become president but he must become his own president Now they let them; they understand so if tinubu now come become president for 2023 my question is if tinubu wan become president for 2023 it makes sense that tinubu become president for 2023 but the southwest people they need to open their eyes because we know one person will be say go enter finish You can't be like yaradua and a fulani pipo go come still be come take over because the way we take dey yara now make dem no still go use fulani as vice president for 2023 because if they use Fulani as vice president for 2023 if anything happen to the president na Fulani go still continue to the rulers, because these Fulani people dey dey very very smart they just want dey dey say na them they na them they rule Nigeria say Nigeria people do under them. these not people so because a lot of people don't come outside now they talk in Nigeria youth make they become president all those old people, they don't know what they dey do but my own be say whether nigeria you youth o abi na eh, old person I want rule us o the one way be say go rule in a good way and a lot of people they thought they want oduduwa nation They no no going back now. the oduduwa nation now only oduduwa nation na they want They no believe in one nigeria again any person wey enter the same story Now dem dey bring come table they don't tire to hear the same news They want May everybody just go on their own separate way. Nine they want. Why some people they believe in one Nigeria say maybe if Southwest become president, these killings for Yoruba people, Fulani, the claim Yoruba people kidnapping, you e go re reduce. Maybe not because say na Fulani person now they rule us now. Now make uh, the Fulani people they oppress because if they're looking to kidnap we know say yoruba kidnapper dey but dem no many just the way we get bandits We be say all of them are for north side all of them are for north side so right now the yoruba people say if option a no work option b must work They no go fit use dia hand to take away everything loose at once because if they lost this opportunity na fulani go still rule them again and e no go good make fulani come rule for 16 years make the rest people fold dia hand go back That is why dem dey let us dey understand say it is done. wey be say southwest go rule say even if yoruba people want oduduwa nation make dem first let tinubu become president before they can talk about oduduwa nation but for now make dem first fight for their own person wey be tinubu because a lot of people dey talk say tinubu don do a lot of great job for that lagos state say hey. Eh, eh. but pipo wey do a lot of great job for lagos state we are talking about we never see yes say dis one na di school wey tinubu build we never see say this one na di road wey tinubu do wey dey carry tinubu name i bin dis one na eh, hospital i bin dis one na orphanage wey be say na tinubu own maybe e con dey hide the way we no con see o oh. we no know that one but for now a lot of people they talk say tinubu don't do many things for people we know say na put buhari for where he did, and na make buhari win because na stand for buhari wey we say he confused the yoruba people with dey take put buhari for that position right now agreement when he and buhari sign we say if buhari go e own two times him can't go Now, now na tinubu come and say he won't become president and e dey let us understand say all the people wey they come outside dem they come outside on their own but the time when one reach wey be saying he won't become president nobody could stop him he must become president He say he want make nigeria youth become president but after he don't go because he don't too do a lot of things he na kingmaker and he will be kingmaker it is time for you to sit down for that position so right now many people come dey wonder say If Tinubu, they go give her ticket for that APC because those APC people now, many people now come out for there say they won't become president, no be only Tinubu. So my people, as I come across the news, now to say make a carry and call you to come share and with una. All right, my people, make una let me know what on a thing for the comment section. And if una never subscribe, make una subscribe so that I no go miss any latest this way I dey upload. And bye bye till I come on our next time. Bye guys, see my next video. Bye guys.